Iyo ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuhuje mwese, ni Eugenia Mukankusi, ikaze mu biganiro byacu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezwaho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse ejeniya imbere yo kuja ku mugabane wa afurika reka tuyahere mu karere k'ibiyaga binini vya afurika mu karere mu burundi abategetsi ejo ku munsi wa kane bavuze ko igikorwa igipolisi kirimo co kwegeranya abasegerereza mu gisagara ca bujumbura kitazohagarara kugeza bose bakuwe muri ayo mabarabara urunani fenadebe rw'amashirahamwe akingira agateka k'abana mu burundi ruvuga ko abasegerereza hafi amajana atatu hamwe n'abana bo mw'ibarabara aribo bamaze gufatwa hagati y'iminsi ya gatatu hamwe n'ejo ku munsi wa kane umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganji bwo gushigikirana no gufatana mu nda felix ngendabanyikwa yavuze ko iki gikorwa kitazohagarara gushika iyi ngeso yo gusegerereza hamwe n'abana bayerera mu mabarabara biranduwe burundu mu burundi kwiyerereza mu mabarabara bihanishwa umunyororo w'amezi abiri mu burundi nayo gusunikira abana batarakwiza imyaka bakaja gusegerereza bihanishwa gufungwa imyaka cumi n'itanu genda banyikwa yavuze ko abakuze bose bafatwa muri iri sekeza bazorengutswa imbere y'ubutungane abana nabo bakazoca barungikwa mu bigo byagenewe kubitaho imbere yo kubasubiza mu mihana yabo muri afurika umushikiranganji wa mbere wa etiyopiya abi ahmed yavuze ko yiyemeje kurwanya kandi agatsinda umuhari wiyemeje guhabuza abo mu bwoko bw'aba oromo witwa oromo liberation army canke ola mu mfunyafunyo y'icongereza yagiriza uyu muhari ubwicanyi bubiri butandukanye bwabaye mu ndwi zitatu ziheze mu ijambo yashikirije inama nshingamateka ya etiyopiya ejo ku munsi wa kane umushikiranganji wa mbere abi ahmed yaragaye ashimitse ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'aba amuhara avuga ko ari igikorwa cy'ubunyamaswa byakorewe ikiremwa muntu ibitero biheruka byabaye ku munsi wa mbere muri zone ya werega y'uburengero mu ntara ya oromiya abahasize ubuzima ntibaramenyekana igitigiri ariko ni benshi ubu bwicanyi bwakurikiye ubundi bwabaye mu kwezi guheze ibitigiri bitangwa na leta muri ubwo bwicanyi bivuga ko abagabo bitwaje ibigwanisho bishe abanyagihugu amajana atatu na mirongo itatu n'umunani bo mu bwoko bw'aba amuhara muri afurika kandi ni muri nigeria abajejwe umutekano barabandanya guhiga abanyororo baharugwa mu majana batorotse inyuma y'igitero cyabaye ku munsi wa kabiri mu ibohero ry'abuja ku mugwa mukuru wa nigeria umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu mu karere ka afurika y'uburengero iswapu mu majambo make y'icyongereza waremanze ko ariwo wagavye ico gitero perezida wa nigeria muhammadu buhari aranegura ashimitse iperereza ry'igihugu ciwe kuba ryarananiwe guhagarika iki gitero ariko abamunegura bavuga ko ari we yananiwe kugarukana umutekano mu gihugu inyuma y'imyaka irenga indwi amaze ku butegetsi uru ruhigi rw'abatorotse rumaze gufata abashika amajana ane na mirongo itatu na batandatu ku bashika amajana icenda batorotse ariko abandi barimwo abagwanyi ba boko haramu mirongo itandatu na bane ntibazwi irengero gushika ubu ubutegetsi bw'amabohero buvuga ko abanyororo amajana umunani na mirongo irindwi n'icenda aribo baturutse igihe abitwaje ibigwanisho baturutsa ibisasu kuri iryo bohero babomora impome zaryo abanyororo babona guca bahita biruka
washington ijwi rya amerika
muyavugwa mu yandi makungu hanze y'umugabane wa afurika ni mu bwongereza inyuma y'aho umushikiranganji wa mbere boris johnson atangarije jo ku munsi wa kane ko atanze imihoho umukandida wa mbere agomba kuzohiganirwa kuzomusubirira yamenyekanye johnson yatangaje ejo ku wa kane ko atanze imihoho ku burongozi bw'igihugu n'ubwo umugambwe yamukamwo umushingamateka w'umugambwe w'abakonservateri uri ku butegetsi tom tugendage yavuze ejo ku munsi wa kane ko atanguye imyiyamamazo yo gusubirira boris johnson ikimenyeshamakuru cyo mu bwongereza daily telegraph cyanditse kivuga ko tugendag yemeye ko azosubiza hamwe urunani rwema- rwi- rwegamiye umugambwe yamukamwo no gutangura gushasha asanzwe arongoye komisiyo y'inama nshingamateka ijejwe ivy'imigenderanire n'andi makungu ntiyerekwa ubushinwa kandi yaraneguye akatari gake uko leta yiwe yavyifashemwo igihe yakura abasirikare b'ubwongereza mu gihugu ca afghanistan
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa mu makungu kandi ni inama y'ibihugu mirongo ibiri bitunze kurusha ibindi i- iri kwirahuza abashikiranganji b'imigenderanire b'ivyo bihugu bitunze ikaba iri kirabera i Bali muri Indonesia kuva kuri uyu munsi wa gatanu abayitavye barimwo umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika hamwe n'uwo- n'uwa- n'uw'Uburusiya amerika yiteze gushigikirwa n'ibindi bihugu byitabiriye uyu mubonano mu kunegura intambara uburusiya bwateje mu gihugu kibanyi ca ukraine mu gihe azoba ari muri iyi nama umushikiranganji w'imigenderanire w- wa amerika anthony blinken azorondera kandi kongera kugurura ibiganiro n'igihugu c'ubushinwa mu kuganira na mugenzi we w'ubushinwa wange yi nawe nyene hari haheze amezi bataganiriye inyuma y'icuka kibi cyatewe n'ibibazo birimwo tayiwani
Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika bimwe mu bintu bikururira urugomo abagore mu burundi harimo n'inzoga uwo mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kuruva nuko yamarike akuye ku ziko acasuka ino amabere inda byose biramyoka n'amaboko uwo ni umukenyezi uvuga ibyo yakorewe n'umugabo we wari watashye yasinze tukiri mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo yavuguruye ibiro by'ubuvugizi bwe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu aimable karasira uzaramba ejo yishinganye ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu rwanda ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye mugume hafi ya radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu rwanda impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu aimable karasira uzaramba uregwa ibyaha bya jenoside ejo yishinganishije ku rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge yabwiye urukiko ko iyo avuye kuburana abamurinda muri gereza bamukubita bamuziza ko aburana mu buryo badashaka eric bagira ubusa yari mu cyumba cy'iburanisha uku kwishinganisha kw'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu bwane mabure karasira uzaramba yagushingiye ku bikorwa avuga ko abamurinda bamukorera muri gereza ni ibikorwa yita iby'iyicarubozo ry'ubwonko kumukubita kwanga kumuvuza kumwima ibiryo n'amazi bya hato na hato n'ibindi byangombwa nkenerwa yavuze ko inshuro aburanye zose haba hagomba gutanga ibihano kuri we cyangwa se kuri bagenzi be bafungiwe mu kato karasira yabwiye urukiko ko kubw'umutimanama we yumva ntacyo yishinja ku byaha aregwa yavuze ko ubwo aheruka mu rukiko yageze kuri gereza ubuyobozi bwayo bumubwira ko yaburanye ibitari byo yavuze ko amajwi n'amashusho byafashwe n'itangazamakuru uwo munsi byamushyize mu kaga gakomeye yavuze ko byabaye intandaro yo gukubita mugenzi we atavuze mu mazina bamumena amatwi karasira aravuga ko byamuhahamuye bimwibutsa ibyo yahuye nabyo muri jenoside yo muri mirongo cyenda na kane yavuze ko kubwe kubera atahawe umwanya wo kubonana n'umwunganira mu mategeko ngo bategure urubanza atagombye kuba yaje kuburana gusa ku bwa bagenzi be bafunganywe barimo cyuma hasani ngo bamwinginze yemera kuza agamije ko bwacya kabiri karasira yabwiye umucamanza ko ibyo abona muri gereza biteye isoni n'agahinda mu mboni ye ntaho bitaniye n'ibyo yabonye muri mirongo icyenda na kane yavuze ko arindishwa utubunda dutoya twa masotera tuba dufitwe n'abantu bambaye sivili kandi ngo arabatinya cyane avuga ko we na bagenzi be bakeya bafungiwe ahantu hihariye yabwiye umucamanza ko nagira icyaba bizaba byagambiriwe kuko mu magambo ye afungiwe aho umwana arira nyina ntiyumve ubushinjacyaha buvuga ko karasira abura n'ibyaha by'ubugome bityo ko bitamubera impamvu zo gufungurwa by'agateganyo urego yasubije ko niba anafite ubugome ari umusaruro w'amateka asharira umuryango nyarwanda wanyuzemo yavuze ko nta gukina ku mubyimba umuntu ufite ibibyimba kandi ko hari ababyitwaza bakarenganya abandi ntaho bahuriye nabyo yabwira urukiko ko asigaye yiyumvamo impinduka mu mubiri ko bishoboka ko hari ibindi gereza imuha ati hari n'utuntu natangiye kwiyumvamo bashobore kuba bampereza kutuzi yabwira urukiko ko uburyo afashwemo bigaragaza ko adashobora kurekurwa na rimwe yavuze ko ubuyobozi bwa gereza bwemeza ko bufunga ariko hakagira n'izindi nzego zigena uko bafunga karasira yabwira urukiko ko nibikomeza bityo azasaba kwikura mu rubanza wo kuguma mu bintu yita ikinamico avuga ko bishoboka ko azi n'imyaka azafungwa yavuze ko ibyaha byose aregwa bitari ukuri ariko anasaba ko binashobotse bamwica hakiri kare aho gukomeza kumugaragurira muri gereza imiburanire ya karasira yakunze gukurura amarangamutima mu rukiko nk'aho avuga ko ku manza za politiki mu rwanda kuziburana bisa no guta umwanya kuko ziba zararangiye kera ubundi yajya gukoresha imvugo zitaboneye mu rukiko umwunganizi yamukebura uregwa ati n'ubundi byo mu rwanda byose nicyo kimwe byihorere umunyamategeko gatera gashabana umwe mu bamwunganira yongeye gutanga inzitizi imusabira gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze kubera impamvu z'uburwayi ashingiye ku ngingo z'amategeko gashabana yavuze ko ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kumurekura by'agateganyo bitewe n'aho ikurikiranacyah rigeze yibukije ko kuva karasire yafungwa batahwemye kugaragariza urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibitaro bikuru bya kaminuza chik byemeje ko afite uburwayi bwo mu mutwe amaranye imyaka hafi makumyabiri ni uburwayi bukomoka ku mateka asharira ya jenoside yanyuzemo gatera gashabana akavuga ko kuba hariyongereyeho gufungwa nabi bishobora kurushaho kumugiraho ingaruka yibukije ko umucamanza afite inshingano zo kwita ku mibereho n'ubuzima by'ukurikiranyweho icyaha umunyamategeko gatera gashabana aravuga ko karasira aramutse afunguwe by'agateganyo byamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa na muganga kandi nta kimenyetso yahungabanya yazamuye impungenge ko ku bandi bafungwa yunganira iyo agiye kuri gereza kubasura nta kibazo ahura nacyo gusa kuri karasira n'umwihariko kuko nta n'ibanga ry'akazi ke gereza yubaha ubushinjacyaha buravuga ko ibyo uruhande baburana rusaba nta shingiro bifite nta byinshi bwavuze ku byo karasira ashinja abamufunze bwisunze amategeko ubushinjacyaha bwasobanuye ko iyo urukiko rwaregewe mu mizi ukurikiranyweho icyaha akomeza gufungwa kugeza urubanza ruciwe cyangwa urukiko rubibonye ukundi bwavuze ko impamvu zikomeye zatumye afungwa zikiriho kandi bumukurikiranyeho ibyaha by'ubugome bwavuze ko ibyavuye mu iperereza bihagije kuba karasira yakomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko gereza afungiwemo umuvuzi uko bikwiye kuko atari we wenyine uhafungiwe bwabwiye urukiko ko uburwayi afite butamugira umuntu udashobora gukurikiranwa n'amategeko iburanisha risoje karasira yasabye urukiko kumuha icyizere niba nava mu rukiko atari bugirirwe nabi imibanire ye n'abacungagereza yayifashe nk'umuyahudi n'umwarabu badashobora kumvikana yifashishije amagambo yo muri bibiliya karasira yabajije umucamanza ati muzagezayo muca imanza zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha mugaca imanza zita ku mfubyi umucamanza aramushimira karasira barinzwe bikomeye n'abapolisi benshi barimo n'abakuru ndetse n'abacungagereza ubushinjacyaha bumurega ibyaha bine guhakana jenoside guha ishingiro jenoside gukurura amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha ibyaha byose arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki uru ni urubanza rwagombye kuba rutangira kuburanishwa mu mizi ariko karasira akavuga ko igihe cyose uburenganzira bwe butazubahirizwa atazaburana icyemezo ku nzitizi batanze kizafatwa ku itariki ya cumi na rimwe z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mu burundi perezida evariste ndayishimiye ejo yavuguruye ibiro by'ubuvugizi bwe yashyizeho umuyobozi mushya w'ubuvugizi bwa perezida ni alain diomede nzeyimana uturuka mu ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd ibindi bisobanuro na eroge wirikaneza Alain Diomede Nzeyimana rero kuramutswa igisata c'ubuvugizi bw'umukuru w'igihugu c'u Burundi yaramaze igihe kirekire ayicegera c'umukuru w'ico gisata yabimazemo n'imiburiburi imyaka itanu bava mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi ahaturukanya kuyigendera Perezida Pierre Nkurunziza yari yanamugenye mu mabanga yarimo kugeza uyu munsi umunywanyi w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD imbere yo kumenyekana muri politike y'u Burundi yaravuye mu gihugu c'u Bwongereza aho mbere yamusesanguzi mu vya politike naho ku mbuga nkoranyambaga akunda kwandika kandi imworohera kuvuga indimi zitandukanye cyane azwi rwose nk'umuntu atarondogora mu majambo niyo umukuru w'ibiro yahora abereye icegera yaba yafatiriwe haba mu ngendo yaherekeje perezida canke ku bibazo babwirizwa kwishura ko avuga yaharuye kandi kenshi agakunda kwivugira mu rurimi rumwe ahasigaye akarungika abamenyesha amakuru kuja kwishirira mu zindi ndimi bifuza icegera ciwe ni umupfasoni akiri muto dorian munezero nawe akaba ari mu muhari w'abakenyerarugamba abakenyezi bo muri CNDD-FDD umugambi uri ku butegetsi mu mwaka wa 2015 igihe haduka imvururu za politike zivuye ukindi kiringo ca nyakwigendera nkunziza cateye impari niho yamenyekana rwose yari amaze iminsi mike yavuye mu gihugu c'ubufaransa yagaragaye kenshi cyane ku mbuga nkoranyambaga na ngurukanabumenyi yishurana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ajana n'umyamamazo myinshi yo gushyigikira inzego z'igihugu aramenyeranye cyane n'abamenyeshamakuru kandi abaganiriza byoroshye nubwo atigeze akorera ikinyamakuru na kimwe mu burundi mu gisagara cy'ubutunzi bujumbura aho ababyeyi biwe baba kandi yanabiriwe yarahitoje mu matora aheruka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu nzego z'ibanze umupfasoni munezero asanzwe anakunda kumwenyura nk'uko izina ryiwe ribivuga asubiriye mu kibanza c'ugiye kumutwara kumutwara Diomede Nzeyimana uwo mugabo nawe aroye mu mabanga yahoramo uwundi mupfasoni Evelyn Butoyi kuva umugambwe sende DFDD uja ku butegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yawugiriye ikiganza ciza yaramukijwe amabanga yo kuva ku buvugizi bw'umugambwe kugeza ku kuvugira perezida Evariste Ndayishimiye yaciye ku kuba umushikiranganji wo gutumatumana kw'amakuru amaposita n'urwaruka n'ubukenguza amateka umukenyezi butoyi nawe nyene adakunda guhandurwa ku rurimi cane yahoze hari umumenyeshamakuru mu kinyamakuru ca leta la nouveau du burundi ukuvugira umukuru w'igihugu yabigiyemo perezida mushaneva maze amezi cumi mu mabanga kuva ico gihe inzego zibiri zakora mu bijanye n'ubuvugizi no kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida zaciye zivangwa igisata co kumenyesha amakuru hamwe n'ic'umuvugizi wa perezida mu bisanzwe zari inzego zibiri zigenga imbere y'uko perezida neva aja mu mabanga umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari jean claude karegwa ndenzako ubu yagizwe umukuru w'ibiro bijejwe politike n'imibano mu biro kwa perezida mu gihe umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru yari buri nyamitwe ubaseruke burundi mu gihugu ca etiyopiya akanabuhagararira imbere y'ibiro vy'umuryango w'ubumwe bwa afurika abagabo babiri uretse ko bakuwe ivata bose barazi indimi kandi bakazivuga biboroheye nayo mu myaka bakoranye na nkuru nziza bari mu bafashwe na bamwe nk'inkingi z'ubutegetsi kuko haba mu gihugu hagati mu karere no mu makungu bitabagwa nabi kuvugisha itangazamakuru harimo n'ibinyamakuru bita ko ari bikorana n'abansi b'igihugu no mu gihe haba ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyamitwe we uretse ku mbuga nkoranyambaga z'inkuba ziremye yagumye asamiranira ku binyamakuru ku isi no mu gihe abasirikare n'abapolisi bakuru bakuru bari babuze ico bafata n'ico bareka vyari bigoye cyane ko Eveline Butoya honyora mu makanda ya Nyamitwe cyane cyane ariko kandi n'ayakarerwa ugereranije n'uburambe bari bafise ni kumwe mu begereye CNDD-FDD atashimye ko umwidondoro w'umenyekana yatubwiye uwundi umenyesha makuru w'umurundi akorera hanze y'igihugu nawe asanga n'ubwo Alain Diomede Nzeyimana ashizwe mu mabanga yo kuvugira perezida Ndayishimiye bitazomworohera kuko asanzwe atari imvuzi kandi atagononokerwa rwose kwishura ku bibazo ariko hari n'abandi bibaza ko umukenyezi butoyi yahora avugira umukuru w'igihugu cy'u Burundi iyo bagiye guhabwa yandi mabanga ubona ko kuva ava mu itangazamakuru uwo mukenyezi yatwaye inama mpanuzwa jambo ya komine mugongomanga mu ntara ya bujumbura mu burengero atarigera ahemukirwa na CNDD-FDD hari abari babwijwe ijya amerika ko ashobora kurungikwa mu nama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yara mugabo uko amateka bivuga nta urungikwayo atatorewe ku mushingamateka mu gihugu ciwe kiretse bamurungitse mu yandi mabanga mu vyo gutunganya ibikorwa gusa ahandi ntivyoshoboka niko isoko ryacu ryatubwiye haba mugambwe uri ku butegetsi mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe no mu begereye uwasubirijwe n'abahawe amabanga izi mpinduka zatunguye benshi nk'uko umwe mu nshuti za hafi z'umwe yagenywe yabibwijwe rya amerika eroje uri kaneza ijwi rya amerika tukiri mu burundi bimwe mu bitera urugomo rukorerwa abakenyezi mu ngo ni inzoga hamwe n'inzangano z'abakazana na ba nyirabukwe ibyo bivugwa na bamwe mu bagabo nyuma yo guhabwa amahugurwa n'ikigo humura inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye ifatanije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwa na mugenzi wacu Thierry Vendayishimiye uri kigali mu rwanda
nk'uko bivugwa na bamwe mu bakenyezi bahuye n'amabi akorerwa mu ngo hagati y'abubakanye hari igihe bituruka ku kaboregwe ku bagabo bamwe bamwe nayo igihugu sofia umukenyezi wo muri komine giheta intara ya gitega avuga ko gukubitwa n'uwo bubakanye mu gihe atashe yahimbye inzoga byari nk'ibya minsi yose kandundura byagiye kuja ahabona igihe umugabo wiwe amusutse ko amazi ya marike agasha umubiri wose kuva aho ikigo humura gitanguriye ndacitura uwo mushinga ntahe yari yafashe ndamufungurira kuko yari yatashe nahejeje kurya ndarika ngo ngomba ncumbe kurubu nuko yamarike akuye ku ziko acasuka ino amabere inda byose biramyoka n'amaboko ndakuraniwe Ernest umunega wa Sofia na igihugu nawe nyene ntahakana ibyo yakoze akavuga ko ibyo byose yabiterwa n'akaboregwe kandi yemeza ko uno munsi abyicuza nari umuntu unyoye inzoga nari nkore mu bindi nkore mu bantu kanambeshyira kabisa barahuyikira nyine barambikwa twa turinga tw'ubumaramare nyine two kujyana mu gasho kuza gutererayo uwo mwabanye aragoye arasaba humura ngo tabara mu mumborohoreze yaciye asaba ikiboci barambohoza inyuma yo gukorera amabuwo bubakanye Ernest ndakoraniwe yahavuye afatwa n'inzego z'ikigo humura ikigo citaho gutuza amabi akorerwa mu ngo kiri mu gisagara ca Gitega kugira ngo kimuhane inyuma y'impanuro yahawe n'abatangamuco b'ico kigo n'inyuma yo gufungwa amezi atatu Ernest ndakoraniwe avuga ko uwo bubakanye yamubabariye kandi uno munsi ibintu bimeze neza mu rugo akongera ko n'iterambere mu by'ubutunzi ryaciye ryiyongera uno mukenyezi wo mu ntara ya muyinga nawe tutashimye gutanga umwirondoro wiwe avuga ko yakorewe amabi atandukanye n'umugabo wiwe abitumwe na inabukwe atigeze ashaka kwaza mu rugo rw'umuhungu wiwe ibyo yakorerwa byose kwari ukugira ngo ateyomoke ariko yagumye ahagaze kuri ya mvugo y'ikirundi ngo niko zubakwa nabayeho nubatse n'umufasha wanje umuntu agaca gutegeka ko ucuri ku mutwe hasi akarangura icakuvanye kwa so na nyoko wewe amaboko n'umutwe uri hasi nawe ari hejuru hamwe ubugingo bwiwe n'ubwanje buriko burahura numva ubwiwe umengo bugarukiye mu kanwa uwo mukenyezi yahavuye atsinda ubwoba yitura ikigo humura uno munsi kikaba kiriko kiramufasha kwitura ubutungane kumuvura ku mutima no ku mubiri no mu kumuha ibindi bya nkenerwa kugira ngo abeho kuko yomotse atanagahuza ajanye muganga aridamana ariyo arongoye ikigo humura avuga ko bafise ibisata byose nkenerwa kugira ngo bafashe ababitura abo bantu iyo batwituye rero tubafasha ibyo byose bakeneye kugira bashobore gusubirana gateye ikigo humura ni ikigo gikwiye aho turafiseyo abaforoma baca bafasha abituye ndetse n'abaganga turabafisemo umu opeje inyamiramabi ikifasha ko ibintu byose uwahohotewe n'uwafashwe ku nguvu aba akeneye turabifise mu kigo humasha tubimufasha ikigo humura cyatanguje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ku mfashanyo y'ishami rya oni ryitaho ineza y'abakenyezi fenuwa pe kuva cuguruye imiryango haraciye imyaka cumi kimaze gutunganiriza abacitura barenga gato ibihumbi cumi na kimwe muri abo ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itandatu akaba ari abagabo bakorewe amabi n'abagore babo leta ya tanzania ihamagarira impunzi z'abarundi gukurikiza neza amategeko y'igihugu bahungiyemo no gutsimbataza amahoro n'umubano mwiza hagati yabo n'abaturanyi kugira ngo leta igabanye ibihano barimo gufatirwa muri iki gihe bihamagarira impunzi gutaha n'ubwo ku bwazo zibona ko icyo zahunze kitarakemuka james joven abafitiye inkuru iyo ngingo yemezwa n'umuyobozi wa leta ya tanzania ashinzwe impunzi mu ntara ya kigoma bwana hashi muhigwe mu nama n'abanyamakuru yabereye muri komine kibondo kuri uyu wa kane nyuma y'aho haser heruka guhamagarira leta ya tanzania guhagarika agakinyizo n'ibihano yaba yatanze ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe n'aho bitemewe n'amategeko agenga impunzi bwana igwe yavuze ko zimwe mu mpunzi zahunganye ibigwanisho zikora ibitero mu nkambi no mu baturanyi bigatuma umutekano uhungabana konona ibidukikije kwica inyamaswa mu mashamba y'ibikoko ari hafi y'inkambi kutumvikana n'abaturanyi no gutoroka inkambi bajya mu bindi bisagara bya tanzania ari bimwe mu bibazo bituma leta ishakisha umuti wo gutahukana impunzi zose mkimbizi anatakiwa heshimu sheria za nchi kama mwananchi mwenyewe anaweza kuheshimu sheria za nchi na mwenyewe ndi mgeni ndo lazima aheshimu impunzi hose ituye bisabwa ko ikurikiza amategeko y'igihugu yahungiyemwo barabakiriye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri iminsi yose twarabana neza ariko izi mpunzi zo muri iki gihe ziragoye cyane abenegihugu barakurikiza amategeko y'igihugu cyabo ntako impunzi yo yahonyanga ibihano bariko barabona bivana n'ubugabe bwabo twarabakiriye neza ariko hari abaje bazananye n'ibigwanisho yumvikanishije ko leta ya tanzaniya isanga atabuhungiro bwa minsi yose bubaho gusa buri kintu gifise amaherezo yaco mu gihe igikorwa cyo gutahukana impunzi zose kitarashika yasavye impunzi gukurikiza amategeko yose agenga impunzi mu korohereza leta ya tanzaniya kugira igabanye ibihano byo kuburabuza impunzi kubera buri kintu gifise amaherezo yaco ubuhungiro ni ikintu c'umwanya muto si ca minsi yose ku bw'ivyo leta ntirahindura ingingo yayo minsi yose duhimiriza impunzi zitahe zije kubaka igihugu cabo n'abarongozi badukuriye minsi yose bose n'icyo gikorwa bakora gusa dusaba impunzi gukurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemo Kwa hiyo tumekuwa tukiwahimiza waende wajenge nchi yao.
naho biri uko hafi igice kimwe ku ijana nibo hanini bagirizwa guhungabanya umutekano no kudakurikiza amategeko y'igihugu bahungiyemwo abageze mu zabukuru abagendana ubumuga abana hamwe n'abakenyezi kenshi usanga batekanye mu nkambi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kubw'iyo mpamvu basaba leta ya tanzania gukora amatohoza akwiye kugira bareke gufatira ibihano impunzi zose kandi ataco zagirizwa dusabye ikigongwe ko twokuma amaso imbere ya nyakubahwa abava nk'aha bagenda bata bavuye mu nkambi bababaye bagasa bata amaguru ba- bagenda muri kenya muri malawi none nka twega batama ntitugira ico tugifata nta maguru tugira nta nahuri tugira n'uwugiye mbere mu- mu maguru yiwe mu mahera yiwe baramufatira mu nzira n'urwaye afise bakanyaga ahubwo ni kuri n'ingorane tubo- tubonye mu gihugu cyo mu buhungiro ni muyumve turira muyumve tugira imana twebwe impunzi kabisa turababazwa no kubona ibi bihano turiko turafatirwa bakaza bakatudurumbanya kuko turi mu gahinda ntangere ga- gatangaje mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine kibondo hafi impunzi mirongo indwi zirafungwa mu gasho buri mwaka zagirizwa amakosa atandukanye harimo guhungabanya umutekano gutoroka inkambi n'ubusuma bukabije nacyo ni kimwe mu bibazo bituma leta ya tanzania ikenera gutahukana impunzi zose naho benshi mu bafungwa bidoga yuko bahorwa ubusa cyo kimwe na leta ya tanzania leta y'u burundi nayo ihamagarira impunzi zose gutahuka intumwa ya ambasade y'u burundi mu ntara ya kigoma yeremiya kekenwa hamwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu cy'u burundi pascal barandagiye hafi buri mwaka bama bagiye mu nkambi za nduta na nyarugusu guhamagarira impunzi gutahuka kuva muri komine kibondo mu ntara ya kigoma james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose